Hii ni redio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikoraniro rikuru ry'umugambwe CNL wa Gatun Rwasa ryaraye rimugenye kuzohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwo mugambwe mu matora atekanijwe mu kwezi kwa gatanu.
nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu tugiye kwinjira mu izina mu ihiganwa ry'amatora ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu burundi bwacu
uyo ni agaton rwasa umukuru w'umugambwe cnl akaba kandi n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka avuga imigambi azoshira imbere nyuma yaho atorewe kuzoserukira umugambwe wiwe mu matora yimirije mu burundi iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye inama nkuru y'abategetsi mu rwanda hamwe n'ikibazo c'abanyapolitiki b'abarundi bari mu gihugu ca uganda bagana uburundi ariko bakaba batararonka uburenganzira bwo kwinjira mu burundi hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikuru bikuru vyaranze itariki y'uyu munsi turazigakwa ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho amakuru avugwa hirya no hino kw'isi mu kanya mugenzi wacu aloise bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ariko imbere yaho reka tubashikirize inkuru turose mu kanya y'ubwicanyi mu gihugu ca burkina faso aho abantu bitwaje ibigwanisho ejo ku munsi wa mungu bishe abantu mirongo ibiri na bane barimwo umupasitori bongera bagira imbohe abandi batatu nk'uko amakuru yatanzwe n'abatetsi abivuga umukuru w'igisagara ca bundron shihanri osangola brigadi yavuze ko ico gitero cabereye mu gisagara ca Pansi mu ntara ya Yaga abantu bashika mirongo ibiri bitwaje ibigwanisho babanje gutandukanya abagabo n'abagore bari bitavye imisa kuri iyo sengero y'abapasitori y'abaprotestanti abandi bantu bashika cumi barakomeretse abo bantu bakoze ubwo bwicanyi bishe abakristu n'abayisilamu imbere yo guturira iyo sengero muri iyi minsi abakuru b'amadini bama batewe mu gihugu cya burkina faso mu ndwi iheze muri iyo ntara nyine yayaga umupasitori ari mu karuhuko ko mu zabukuru yarishwe uwundi mupasitori nawe aranyuruzwa n'abantu bitwaje ibigwanisho nk'uko amakuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru associated press yabitangaje urakoze frederic tuyahere mu yavugwa mu karere abantu bashika kuri cumi na bane barapfuye abandi barenga mirongo itatu barakomereka ejo ku munsi w'imana i kinshasa ku murwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo igihe ikamyo yaseka imodokari n'abanyagihugu bagenda n'amaguru nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi yabishikirije abayibonye bavuga ko iyo kamyo yacitse ifire imbere yo kwirara muri izo zindi modokari kandi ko abapfuye bashobora kuba barenga abo cumi na bane ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha ko muri kamerune abanyagihugu mirongo ibiri na babiri barimwo abana cumi na bane bishwe mu ntara ivugwamwo icyongereza abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu begeka ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu ku basirikare ba leta ya kamerune ubwicanyi bwakurikiye amatora yo ku itariki icyenda z'uku kwezi kwa kabiri nayo nyine yabayemwo ubundi bwicanyi bwagirijwe ku ruhande rumwe abiyonkoye ku butegetsi ahandi naho ngo nabajejwe umutekano umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo ejo ku munsi w'imana niho yarangiza urugendo rwiwe muri senegale aho yaganiriye n'abategetsi b'ico gihugu ku ruhara rwa leta z'ubumwe za amerika mu bibazo by'umutekano muri afurika uru rugendo rwabaye mu gihe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika buri mu mwihwezo w'ibikorwa buriko burakorera kuri uyu mugabane wa afurika pompeo yashikirije ko hazoba igabanywa ry'abasirikare ba amerika muri afurika ariko ko batazovanwayo bose pompeo atekanya kubandanya urugendo rwiwe i rwanda muri angola aruherahereze i addis abeba muri ethiopia
washington ijwi ry'amerika mu gihe ibitigiri by'abanduye umugera wa korona canke kovide cumi n'icyenda mu yandi majambo bibandanya byiyongera umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms tedrose adenome gebreyehusi yashikirije ko bigoye kumenya inzira ico kiza kizofata uyu mesi yashikirije igihe cyo ku munsi w'imana ko yahamagariye amareta kuzarashikiriza abanyagihugu babo ububi bw'uwo mugera ariko batarinze gucibwa ivutu mu gihe ubushinwa bwaheruka gushemagizwa ku kuntu bubyifatamwo hamwe n'utwigoro burimwo two guhagarika ikwiragira ry'uwo mugera kuntu icyo gihugu gisuzuma no kumenya nyakuri abanduye perezida wa irani hassan ruhani aremeza adakekeranya ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump atazotanguza intambara na irani muri uyu mwaka w'amatora muri amerika ruhani yabishikirije ku munsi w'imana aho yavuze ko iyo ntambara yotuma perezida trump atakaza amahirwe yo kongera gutorerwa manda ya kabiri mu kwezi kw'icumi na kumwe amerika yagiriza irani gukora ibikorwa by'iterabwoba no kurishigikira nayo irani ikagiriza amerika gusangangura ubutunzi bwayo no gukokeza intambara yo ku munsi w'imana niho yatangura urugendo rw'iminsi itatu muri pakisitani yasabye amakungu gufasha ibihugu bibandanya guha indaro amamiliyoni y'impunzi zavuye muri afghanistan guterese ari muri pakisitani kubonana n'abategetsi baho aho ashikiriza ijambo kuri uyu munsi wa mbere ahaba inama mpuzamakungu y'imyaka mirongo ine onu ifasha impunzi zo muri gihugu cya afghanistan abasirikare ba leta ya siriya ejo ku munsi w'imana barigaruriye ibice bitari bike mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya idiribe hamwe n'intara ya arepo ni mu ntambara zigamije kwigarurira ibice byose bimaze imyaka hafi umunani biri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa siriya
urakoze aloyiza ko amakuru hejuru kuri dushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamananira i washington dc ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho ni kuri fm ijana na kane ibice itatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aya makuru tuyatangure mu burundi aho abanywanyi mugambwe cnl ejo ku munsi wa mungu bemeje mu ikoraniro kaminuza ko agatungo rwasa ari bazo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa gatanu muri mwaka inkuru ijwi rya amerika ryaronse ribifashijwemo n'abakunzi baryo mu burundi tuyisomerwa na desire hatungimana umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe cnl ryabereye mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura intumbero yaryo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije umushingamateka agatongwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije wasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokarasi gwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora iyo abatware bitiranije demokarasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo ubugumbye agahotoro kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo mu gihe rero twimirije amatora biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bibereye aho kurondera ko abarundi bumva mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo icyo twabwira mwene abo bantu rero kumbure batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza ry'igihugu ni uko abarundi n'abarundikazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi yonasuzuguza igihugu cyacu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe senel ribaye mu gihe abarongoye uwo mugambwe badasiba gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa uwagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu tugiye kwinjira mw'izina mu ihiganwa ry'amatora ivyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu burundi bwacu abiyumvira ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise nibateshwe bate kuko igihugu cacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica ahubwo gikeneye ingufu zishizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cubakirwe ku mushinge w'amahoro burya iterambere rirama kandi rya bose rishinga imizi koko umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi canke kubaho nabi nta n'uwaremewe gutotezwa gusuzugurwa kurenganywa nk'uko atanuwufise uburenganzira bwo kugira nabi abandi umushingamateka agatongwasa afise akama atera abatware n'abajejwe ubutungane aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwarira bose afatira ku bikorwa bibi bikorerwa inyubakwa z'umugambwe senel n'abanywanyi bawo reka ntera akamo abatware barazwi ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu bavavanure n'ingendo yo kuremereza abatwa- abatwagwa ingingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko asanzwe agenga igihugu cacu nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imburakimazi ziriko ziradusamburira ziduturirira canke zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu iyo turiko dukorerwa ayo mabi yose aho binashika inyankamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi ataho buhengamiye birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi bugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara no kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ariyo hanake na sendede yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu muji wa bujumbura ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nk'uko abarundi batari bake bari bavyiteze yaba aroyize barica akarongoye hanake canke gaspar kobako avugira umugambwe sendede fdd urongowe na leonardo nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora biyunze n'abandi munani n'abavyifuza gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bagera kuri cumi na babiri
Eh, turamushimiye mugenzi wacu Desire Hatuyimana yadusomeye inkuru eh, ijwi ry'Amerika rya Ronseri bifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi mu Rwanda naho mu mpera y'indwi yararangiye niho hatanguzwa inama y'umwiherero ku bategetsi bakuru igihe yatanguza uyu mwiherero ku nshuro ya cumi n'indwi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yanebaguye bikomeye inyifato intwaro y'abandi bategetsi maze abasaba gutandukanya inyungu zabo bwite n'inyungu z'abanyagihugu idonido y'inkuru Eric bagira ubusa umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda afungura ku mugaragaro umwiherero w'abategetsi bakuru bakoze ku nshuro ya cumi na karindwi umukuru w'u rwanda paul kagame yatinze cyane ku myitwarire avuga ko irangwa n'imico mibi ku bandi bategetsi bakuru yavuze ko iyo myitwarire yakunze kugaragara ariko bagakomeza guhishirana umukuru w'u rwanda yasobanuye icyo abaminisitiri batatu baherutse kuvanwa muri guverinoma bazira abo ni madame diane gashumba wari minisitiri w'ubuzima perezida kagame avuga ko azira kubeshya bwana evode uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ashinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko uzira gukubitira mu ruhame umugore wacungaga umutekano na bwana isaac munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi aha yagarukaga kuri bwana munyakazi ariko anaburira abandi bategetsi bakiri mu mirimo muzira n'ubusa amafaranga ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda U- u- u- ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo ariko kubera ko ari- ni- urwo ni rwo rwego rwanyuga Niho- niko- niho mu- niko mungana niko mumeze imico mibi ibatesha agaciro mugahabwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku bihumbi magana atanu perezida kagame avuga ko bitari ubwa mbere bibaye ariko ko hagomye kubaho guhishira aha yavugaga kuri bwana evode uwizeyimana mwabyemereye iki mwemeraga muhabonaga abantu bari hano babibonaga ubona minisitiri akora ibyo bintu mu paburike mugaceceka ntimugire uwo mubwira kugeza igihe akubise umwana akamugarika hasi umwana uri ku kazi ke ubwo mwumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi perezida kagame yanasabye abategetsi gutandukanya inyungu zabo bwite n'iza rubanda ibintu mwangiza ni iby'abanyarwanda ni iby'u rwanda ntabwo ari ibyanyu Bi- abantu bakora ibintu ku giti cyabo bibareba ku giti cyabo ibyo ntabwo bindeba nta n'ubwo mbikurikirana uko buri wese hano yakwipfusha ubusa akagenda akikorera ibyo yishakira aka- bimureba ku giti cye ibyo ibyo rwose ntawe uzansanga naje kubaza umuntu ibimureba ku giti cye Eh, eh. ibyawe biri private ntabwo mbijyamo ntabwo nza kubaza ibyabaye mu rugo rwawe ibyabaye mu iki kureba cyangwa aho wubahawe uko wifata ubana nawe uwo ukunda uwo wanga ibyo birakureba ntawe njya mbibaza na rimwe nta n'uwo mbijyamo ariko ibintu bijyanye n'igihugu ibintu bijyanye na public na citizens of this country ibyo byo rwose i promise you turabipfa there is no question about it mu ijambo rya perezida kagame yumvikanisha ko bishoboka ko mu minsi ya vuba hashobora kwirukanwa abandi kuri iyi nshuro anenga imikorere y'abategetsi bari kumwe muri iyi nama y'umwiherero ku nshuro ya cumi na karindwi bwana kagame yibukije ko guverinoma yari irangajwe imbere na bwana faustin twagiramungu utavuganwe n'ubutegetsi bwe itari irajwe ishinga n'iterambere hari nyuma gato ya jenoside uribuka batwagira mungu arya n'ubu ngo haracyari gahunda no kuba perezida imyaka nayo iramujyanye ariko na- usibye no- n'uko bimugoye n'ubundi atazabigeraho ariko na- ari aho ubu- hmm? tuvuga ko igihugu ari icyabo abandi twese bamwe bari badushubije mu buhunzi ba- it's like abo batwagira mungu n'abandi nkabo twabanaga nabo mu kabineti twebwe ari nka feva badukoreye It's like kuba twaranagarutse no mu gihugu twicawe we should be thankful to them that, that, that is the reality ibyo kujya ku mu development ibyo gushaka transformation y'igihugu cyacu kongera kugishyira hamwe kukibara karekare ibyo ntabwo ari ibyabo ibyo bari bya ba- ba- they had outsourced that ibyo byari iby'abagira neza muri iyi nama y'umwiherero ku nshuro ya cumi na karindwi kandi perezida kagame yongeye kumvikana avuga ku bibazo u rwanda rufitanye n'ibihugu bituranyi by'u Burundi na uganda yibukije ko gufungwa kw'imipaka ya uganda n'u rwanda ntacyo byahombeje igihugu na cyane ko ngo ubukungu bw'u rwanda butabuze kuzamuka kandi igihugu cyari mu bibazo by'umupaka avuga ko abaturanyi aribo bahakubitikiye akangurira ababishinzwe gukomeza kwishakamo ibisubizo kuki se kandi dufite ibibazo ku mipaka how do you explain it ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri uko gu- gusubiza ibintu mu buryo uko bikwiriye kuba bimeze ubwabyo harimo ubukungu abacuruza gutwara ibintu ku mipaka yacu bakagurisha ibyo ba- bakwiye kuba bagurishayo Eh, aba- aba- abahinzi n'aborozi bacu kuba barabyitabiriye kugira ngo bihaze kuko batagishobora kujya hakurya guhaha ujya guhaha ibyo ushobora ufite mu bushobozi bwawe kubera icyo ubundi Eh? ariko abashatse kutugirira nabi nibo bahombye kubera ko iyo ugiye kureba mu kinyuranyo mu by'ubucu- mu bicuruzwa igihugu gituranyi bahombye hagati ya miliyoni magana abiri na miliyoni magana atatu z'amadolari ariko uganiriye n'abaturiye imipaka bo barakomeza kugaragaza inyota yo guhahirana aba batuye ku mupaka wa cyane uhuza u rwanda na uganda oya nkubu kagame yemeranye nabo bagasabana imbabazi baka- abanyuganda bakaza ino n'abanyarwanda bakajya iwabo nta kibazo byakora bakigenderana na buganda nk'uyu wa hano abino baramutabara agatewe ntese abaganda bo ntibadutabaraga ni nayo mpamvu bamwe na bamwe nkatwe ubukene buri kudusatira niko nabyita ariko muduhaye mukatukorera n'ubuvugizi ni uko mwadusabira perezida kagame na museveni bakatukingurira umupaka ubuhahirane twari dufitanye tukanakomezanya kuko bwari butwubakiye hahirage buganda pe ndabesha nagera buganda nakora iminsi itatu ngakorera cumi na bitanu by'amanyarwanda kuri ubu iyi nama y'umwiherero ibera igabiro ku nshuro ya cumi na karindwi iribanda cyane ku kureba aho u rwanda rugeze mu iterambere no kureba aho rwakwerekeza nyuma y'icyerekezo makumyabiri makumyabiri nakwibutsa ko harebwa ku cyerekezo makumyabiri mirongo itanu ni ukuvuga imyaka mirongo itatu iri imbere yagabanyijwe mu byiciro bibiri yanatumiwemo abo mu rwego rw'abikorera ndetse n'urubyiruko biteganijwe ko irangira ku wa gatatu w'iki cyumweru gitangira aho bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
tugaruke mu burundi aho leta ibicishije ku buserukizi bwayo mu gihugu cya uganda yankiye abanyapolitiki batandatu gutahuka abo barimo honorable jeremy ngendakumana yahoze ahatwara umugambwe uri ku butegetsi abanyapolitike bari bahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamaze kwiyamiriza kwitoza kwa perezida pierre nkurunziza ngendakumana yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko yabujijwe gutahuka ni inkuru ya pierre claver ni inkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda amazina atandatu niyo amanitse ku muryango w'ubuserukizi bw'u Burundi i Kampala mu Buganda kuva kuri uyu wa gatandatu nk'uko uwabibonye yavyongoreye ijwi rya Amerika abo nabo ni Jeremy Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agaserukira n'u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango w'Afrika y'ubuseruko Pamphile Muderega yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa w'ikigega kijejwe kwakira imfashanyo mvamakungu Melchior Simbaruhije na Dismas Nduwayo umwe yahoze ari umuvugizi uwundi umuhanuzi bicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri nawe nyene ubu ari mu buhongiro Vincent Gahungu yahoze ari umushingamateka w'umugambi uri ku butegetsi na Denis Hakizimana yahoze ari umuhanuzi w'ubutwara inama nshingamateka Pio Ntavyo hanyuma nawe nyene ubu abarizwa mu buhungiro ubuserukira Burundi mu Buganda Ambassadeur Epiphanie Kabushemeye nta mwana niwe yateye umukono kuri ubwo rwandiko asigura ko abo bagabo batandatu batemerewe kwinjira mu nyubakwa z'ubwo buserukizi gusaba icyo ari cyo cyose ubwo gwete ruje rukurikira umubonano yagiranye na Jeremy Ngendakumana nabo bari kumwe ku munsi wa kane uheze abo bagabo bahunze igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bari bagiye muri ubwo buserukizi gusaba impusha zitwa murekarengane canke rese pase zo gutahuka mu gihugu cabo ambasaderi w'uburundi i kampala yarabakiriye ababwira ko agira abanze kubaza abamukurira i bujumbura uko niko jeremy ngendakumana yabisiguriye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika
pase hanyuma turasubirayo batubwira mwasabye autorisation y'ubujumbura twarabonanye unakomplete les formulaire unaremis les photos etc tout aca tubwira yuko agiye gusaba autorisation y'ubujumbura ndetse naho bantu batariko vyabwirizwa kugenda twaraciye vandredi lokatobuzo juste après nous dusanze atari hano urabona après nous niho aciye atangiza instruction twamubajije nimba iyo nyifato isigura ko uburundi bwoba budashaka ko bataha nawe ati cane gose exactement oya ni instruction bamuhaye bujumbura aho bari mu buganda baridegembya nk'uko babitubwiye kuko bafise uruhusha rwo kuhaba canke kuba ahandi nk'impunzi naho biri uko umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza ntasiba guhamagarira abahunze igihugu gutahuka aha yabisubiyemwo mu mwaka uheze igihugu guhimbaza intahe yo kwikukira uyu munsi uhuriranye kandi bitahuka ku bwinshi y'abarundi bari bahungiye mu mahanga itahuka rya bene wacu riza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi turabahaye ikaze mu bandi bene igihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije abo bazibiriwe mu buganda bavuga ko iyo mvugo itajana n'ingiro nabajije ngendakumana ikigiye gukurikira nawe mu nyishu yatanze mu rurimi rw'igifaransa yagize ati bon on attend on attend on va envisager autre chose après mais on ne va pas forcer les portes mu kirundi avuga ati reka turindire gato turabe turindire yamara ntituzokoresha inguvu mu kwezi guheze jeremy ngendakumana yahoze anaserukira uburundi muri kenya yari yatangaje ko ashaka gutaha agasubira kurangura ibikorwa byiwe vya politike ndetse yaheruka no gushinga umugambwe mushasha pdg uhurikiyemwo abiyonkoye ku mugambwe uri ku butegetsi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko batemeye gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu ahari petero nkurunziza ico gihe twabajije iyo nararibonye ivuka mu ntara ya muramvya ko yaba ashaka gutaha kuja kwitoza mu matora yimirije ngendakumana we nabo bari kumwe ntibatomoye neza gusa bemeye ko bazokwitaba ayo matora burya rero ikintu cy'amatora ni intambwe mu buzima bw'igihugu ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense aux générations futures. twebwe natwe rero twiyumvira kazoza k'igihugu cyane cyane gusumba ibyerekeye amatora yonyine ariko abanywanyi bacu n'abarundi bari mu burundi barafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza bumva rero yuko bazoja mu matora ibyo by'abakandida nabyo muba murabiretse ku mbuga ngurukanabumenyi abaharanira agateka kazina muntu bashikiriza ko ukubuza abashaka guhunguka ari ikimenyetso kibi cerekana ko n'abotaha batorabwa ryiza kandi ko vyerekana integuro mbi y'amatora abandi nabo bati reka tubirabisha amaso kuko Jeremy Ngendakumana imbere y'uko afata ingingo yo gutaha nuko yari yamaze kubona ko abategetsi benshi bamushigikiye ubona ko ari umusirikare yagwanye urugamba akaba yoba agifise n'abasomambike benshi hari n'abavuga ko ari umukino w'indani mu mugambwe werekana mbere ko muri uwo mugambwe uri ku butegetsi hari abatabona ibintu kumwe Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya duheje kuronka amakuru avuga ko kizito mihigo umuririmbyi kirangiranwa w'umunyarwanda uh, ashobora kuba yiyahuye aho yari mu ibohero i uh, kigali uh, mu rwanda ayo makuru ni amakuru turiko turatohoza ariko ni amakuru ariko aratangazwa hanyuma tukaba mu makuru yacu yo mu gihe kiri imbere tuza kubaha idonido y'iyo nkuru ibabaje hanyuma twibutsa kandi ko kizito mihigo yari yahagaritswe ejo bundi amakuru yatangajwe avuga ko yari ko arashaka guhungira mu burundi amakuru rero turayagaruka ko mu kanya kari imbere n'umumenyesha amakuru wacu eric bagira ubusa ashobora kuba ariko arakurikirana iyi nkuru mu kanya rero iyi nkuru turaza kuyibashikiriza
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
nshuti mwese mukunda radiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeniyeri jo yadufashe mu ngiga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fasile yadufasha kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabashimiye mwese rero kandi turababifurije umugoroba mwiza reka umuhingamo mwiza mubandanye rero mukurikirana ibindi biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika twabemereye ko inkuru turonse mu kanya kuba yiyahuye aho yari mu ibohero ko tuza kwibashikiriza mu kanya kari imbere mu kurindira turabifuje rero amahoro n'umuhingamo mwiza mwese
comment gérer sa vie Charismatique, elle est sexy Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis Elle prend des risques, elle réfléchit Pas besoin de te demander ton avis Son objectif,